Yeni Radio Ijwi ry'Amerika Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fide niyo ngabo hamwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi tubashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona uyu ni umunsi ugira icenda mu gikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu burundi bamwe mu bakandida bafise iyihe migambi seni nifata ibintu mu buryo seni nitunganye ibyo twabasabye mu mazu y'amabiro y'amatora nibashire abanyamigambwe bose uyo ni gaston sidimwo umukandida w'umugambwe iprona ariko turakeneye kubona ishure ririmo akanovera mu bwenge aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye aho ubumenyi bwiza butaza kuja mu mashure gusa y'abantu bikorera utwabo uyo nawe ni diodone nahimana umukandida yigenga mu rwanda barima imbuto mu kiyaya ca bugarama n'amasekiteri agikikije mu karere ka rusizi baridogera igihombo bategwa hamwe no kubura isoko umukuru w'igihugu ca venezuela nicolas maduro atangaza ko mu bantu barungiswe n'amareta yabo mu ntango z'indwi mu bugizi bwa nabi mu gihugu ciwe uwo mugambi ugapfa harimwo abanyamerika babiri idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi igihugu ca sudani cyagenye ambasaderi wacu wa mbere muri leta zunze ubumwe za amerika inyuma y'imyaka itari mike atawugiserukira muri ico gihugu gifise iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa mbere n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa sudani amerika na sudani vyemeye gusubira kugirana imigenderanire myiza inyuma yo kumutegetsi yatwaza agahotoro omar al bashir akuwe ku butegetsi haraheze umwaka ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa sudani bwagenye nureldin sati amenyeye amabanga y'ubudiplomate guserukira ico gihugu i washington abategetsi ba leta ya amerika bemeye igenwa ryiwe yamara gushika ubu amerika ntiragena ambasaderi wayo muri sudani hari harangiye imyaka igera kuri mirongo ibiri n'itanu sudani na amerika atamu ambasaderi igihugu kimwe gifise mu kindi amerika yari yashize sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na gatatu yagiriza ico gihugu ko gishigikiye imigwi y'intagondwa z'abayisilamu mu mwaka uheze umutegetsi akomeye mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika yari yatangaje ko amerika ishobora kuzokura sudani ku rutonde rw'ibihugu bishigikiye iterabwoba yamara inama nshingamateka na nkenguzamateka vya amerika bitegerezwa kwemeza iyo ngingo abategetsi mu gihugu ca kenya bariko bagira itohoza kuco bacatumye indege itwaye ibikoresho vyo kwa muganga ikoroka igahitana ubuzima bw'abantu batandatu oriyani itanga ishaka aratubwira ibindi abajejwe uruja n'uruza rw'indege muri kenya batangaje isanganya riteye amakenga ry'iyo ndege ejo ku munsi wa mbere bavuga ko iyo ndege yari igeze hafi y'akarere ka baradale muri somaliya aho umudereva wayo yatangaza ko ahuye n'ikibazo kikiriko kiratohozwa abategetsi muri somaliya bavuga ko iyo ndege yarashwe ahmed isak umutegetsi muri ako karere k'ubumanuko bushira uburengero bwa somaliya yabwiye itororokanizo ry'amakuru ap yuko igikoho cya misile cyarashe iyo ndege cyari kivuye ku butaka bw'ako karere ahmed isak umutegetsi muri ako karere k'ubumanuko bushira uburengero bwa somaliya yabwiye itororokanizo ry'amakuru ap yuko igikoho cya misile cyarashe iyo ndege cyari kivuye ku butaka muri ako karere aho iyo ndege yariko ishaka kururuka ku kibanza cy'indege cya gisirikare imbere yo kubandanya urugendo rwayo ico kibanza c'indege gicungerewe n'abasirikare ba Ethiopia bari mu gikorwa c'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika co kurwanya umugwi w'abagwanyi ba El Shabab bakorana na Al Qaeda abo bagwanyi nibo bakorera muri ako karere iyo ndege yakorokeyemwo urakoze Oriane umukuru w'igihugu ca Venezuela Nicolas Maduro atangaza ko mu bantu barungitswe n'amareta yabo mu ntango z'indwi mu bugizi bwa nabi mu gihugu ciwe umugambo gapfa harimo abanyamerika babiri ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Oriane itanga ishaka ari kuri televiziyo y'igihugu kuri uno munsi wa kabiri perezida maduro yatangaje ko ubwo bugizi bwa nabi bwari bugizwe n'igitero cyaburabujwe yerekanye udutabo tw'ingendo bita pasiporo tw'abagabo babiri bakekwa ko bari muri cumi na batatu bagize igitero ku munsi wa mungu barafatwa bashigwa mu munyororo perezida maduro yagiriza abo bagabo babiri ko babakorera uwitwa jordan gurdo umunyamerika w'umukukuru ke mu gisirikare afise ishirahamwe ryigenga rikora ibikorwa bijanye no gucungira umutekano iryo shirahamwe rikorera muri leta ya florida ryitwa silver core usa abategetsi mu gisirikare cya venezuela bavuga ko aba bagabo bagerageje kugira igitero aho bariko bagerageza kwinjira mu gisagara ca laguaria bavuye hakurya mu gihugu ca colombia abantu umunani baraguye muri ico gitero caburabujwe juan guaido umwe mu bayobozi b'imigambwe itavuga rumwe na leta arahakana ivyagiriji vya leta ya maduro bivuga ko ari we yahaye umutahe ishirahamwe silver core kugira ico gitero leta ya amerika nayo nyene irahakana ivyagiriji vy'uko yari ifise uruhara muri ico gitero turagushimiye Oriane kuri iyo nkuru ayo rero yari amwamwe mu makuru makuru makuru avuga hirya no hino ku isi muri aka kanya radiyo izwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwacu rwa facebook no ku kibanza cacu ca internet aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umunsi ugira icenda mu gikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu ku bakandida uyu munsi twakurikiranye abakandida babiri umukandida yigenga diodone nahimana na gaston sirimwo wa iprona inkuru yizwa na mugenzi wacu desire hatunimana ari i kigali mu rwanda ku kibuga cy'inkino ku gasaka kiri hagati mu gisagara ca ngozi niho gasito sindimwo ariko harahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yiyamamarije kuri uno wa kabiri muri iyo ntara isanzwe iri mu za mbere zimbura ikawa nyinshi mu gihugu cy'u Burundi uwo mukandida wa iprona yemereye abanyengozi ko igihe bo muhunda amajwi ico gitegwa kizosubira guhabwa agaciro abakirima nabo bagatuburura iyi ntara yanyu ya ngozi niyo yari itunze igihugu mukawa mugabo uno munsi benshi ntibakirima kawa kuko karatitutse tugiye gusubiza iteka abarimyi bakawa mbere tukanabemerera yuko isizeni y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe muramutse muhuza amavuta y'umugabo wa na ipirona igiciro cy'ikawa kizoduzwa inshuro zibiri bamwe bari bamaze iminsi baheranira abarimyi ku mugambi udasigana ipirona ntibizosubira kuko na kare murazi ipironi igitwara ku isizeni abantu bose bamerwa neza ikindi tubemere intara yanyu ni intara iteye imbere ni intara ishobora kuba ikigega cy'uburundi twifuza rero yuko iyi ntara ya ngozi itsimbataza izindi ntara ku buryo aha haba isoko ishobora gushorera izindi ntara kugira ngo zitere imbere atangorana muri kino gihe ariko haratangwa amakarata y'itora gaston sindimwo yagabishije umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni amenyesha ko hari ubusuma bugaragara buriko barakorwa n'abajejwe intwaro asaba uwo mugwi kutagira aho wegamiye kugira uzotsindwa azoshiraho intaha ishize atakangonongono turasubiye kugabisha seni seni nifata ibintu mu buryo seni nitunganye ibyo twabasabye mu bavuye amabiri y'amatora nibashire abanyamigambwe bose ku buryo uzotsindwa amenye ko yitsindiwe atangora nimba bashaka gutegura amatora meza kubera iki basaba ati ngo nibashe umugambi umwe wonyine gusa ni kubera iki turasabye uyo mugwi seni kandi uheruka gutora gutanga amakarata mbega twomenya yuko amakarata amaze guhabwa abantu angana gute kuko ayo yatanzwe abantu nibo bazotora ayo y'abandi batarayatora ari hehe abiswe hehe ko turo twumva yuko abakuru b'imitumba bariko baja gutora amakarata bayaha abandi tukumva mbere hari n'abandi bariko bakora za karangamuntu baziha abandi kugira ngo bazoje gutora ubwo ni ubusuma bwigaragaza nayo diodone nahimana mukandida yigenga yamamarije mu ntara ya kayanza aho yagarutse cyane ku ndero y'urwaruka amenyesha ko igihe yotogwa indero mu mashuri yonagurwa abana bahejeje bashobore kugira icyo bamariye igihugu cyabibarutse uyu munsi urabona ko abana b'abarundi n'abarundikazi benshi barashobora kuronka bajya kwiga ariko turakeneye kubona ishuri ririmo akanovera mu bwenge aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye aho ubumenyi bwiza butaza kuja mu mashuri gusa y'abantu bikorera utwabo ariko n'amashuri ya leta bukagira akanovera kugira ngo umunyeshuri aheze ishuri aheze ishuri ashobora kwironderera akazi ashobora no gushobora kuronka akazi igihe bikenewe turifuza yuko ya masitaje abantu bagira bahejeje amashuri aca atuma baronka bwa burambe bumwe iyo abantu bagiye gusaba akazi abasaba ngo mbega mufise uburambe bw'imyaka ingahe ariko ntibazorinde gusabwa imyaka itatu kuko kubera ko tuba twashigikiye cyane ibijyanye n'ingene ya masaje bya bindi bakora bakiri ku ishuri bizobaha ubumenyi bukwiye kugira ngo igihe bagiye gusaba akazi bababone yuko by'ukuri bafise ubumenyi buhagije umukandida wa sende david de kuri uno wa kabiri yiyamamarije mu gihogazi mu ntara ya karusi abandi basigaye bakaba bahisemwo kuruhuka desiratunga imana kigali ijwi rya amerika
mu burundi kandi abanywanyi babiri b'umugambwe sended fdd n'umwe w'umugambwe snl nibo bamaze gupfa kuva hatanguye imyiyamamazo y'amatora y'uyu mwaka abandi cumi n'umunani ba sended fdd barakomereka co kimwe n'umunani ba snl umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza dufite ibindi kuri iyi nkuru intara zimaze kwibonekeza mu mishamirano ni kirundo na ngozi hamwe na kayanza mu buraruko ruyigi na cankuzo mu buseruko mwaro na muramvya hagati na hagati hamwe na rumonge na bujumbura mu burengero amakuru ya amerika ryahawe n'abari mu duce twabayemwo gutana mu mitwe yemeza ko hari uduce tumwe tumwe abanywanyi ba sendefdd basotoye abasenere n'ahandi abasenere babasubirije mu nkoko muri komine ntega mu kirundo ho mbere y'imigwi ibiri mu kugwana iruhande y'amahiri n'ibisu hamwe n'imipanga yakoresheje imiheto n'imyampi bikoreshwa mu ruhigi mu itangazo yasomeye abamenyeshamakuru umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yagarutse ku burorero bubiri avuga ko bukabije muco yise ibyaha by'amaraso hari kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru Gitega cya mbere ni iki cyabaye itariki zitatu z'ukwezi wa gatanu aho abanywanyi b'umugambwe seneri babeshe ku bwenge barakorana bavuga ko bagiye kugira mitingi ku musozi mugendo ni muri komine ya ntega mu bisanzwe bari bagiye kwitegura kugira ngo have baza kurwana n'abanywanyi b'umugambwe sendefd rero bahavuye babikora bakaba barishe umunywanyi umwe wa sendefd bongera hakomereka abantu icenda harimwo batatu bo muri uwo mugambwe nyene senere n'ubundi bubisha bugira kabiri bwo bwabereye mu ntara ya bujumbura muri komine ya mubimbi tariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu umusozi bita gisagara abanywanyi b'uyu mugambwe senere bari bavuye muri mitingi bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo yo gutukana bahavuye baca bafata abantu batatu b'umugwaruka rw'imbonerakure baca bajana ku mukuru w'umutumba n'imipanga n'inkoni n'ibibando n'ubuhiri bagerageza kuboha uyu mukuru w'umutumba ariko arabiyaka arahunga naho yemeza ko abanywanyi ba CNDD-FDD batera ba senere nkurikiye yagarutse ku makosa y'abanyuma gusa arayashimangira ntawuzi ko ibyo bigwanisho nk'ayo macumu iyo myambi ko baba bagiye babijyanye mu kwiyamamaza mugabo bagatangura kuja gutera uwo wese babona atari muri uwo mugambwe wabo kandi ibi bagize umutaga riva ni navyo bagize bacugurura bari kumwe n'ubarongoye ingoro umenga n'abantu baba banyoye ahubwo ibiyayuramutwe iyi ni ibara bamenyeshe yuko bariko bararendegera amategeko nta kigongo azobagirira nimba babahenda ngo tuzokwisinya bamenye neza ko vyaha bazokora aribo bazoza kuvyemanga mu gasho n'imbere y'ubutungane wa munyapolitiki ariko yironderera ubutegetsi bwiwe uwo munyapolitike naho atamutobora ni agaton rwasa ku munsi wa mbere w'indwi uheze yugurura imyamamazo niwe yemanze ko abanywanyi biwe batazosubira kurera amaboko batewe narumvise ibyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bagodotse babikura hehe umuma wese niwe amenye napanga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo amupangire inyana azoja muri kampanye natazojayo aho ndabivuze kubera iki aho barabivuze baca bashaka kubigira itegeko ejo babagomboremo za mbonerakure zibatangire ngo nimuje mu myamamazo yanyu banyakwaha mujejwe umutekano ejo mukumva imbonerakure yitambitse imbere y'abantu babuza kuja mu bikorwa vyabo vya propaganda bagashira nako bagakubitana ntimuze muvuge ngo babi n'abaseneri ndavyemanga n'ivyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka ntimuze muvuge ngo n'abaseneri babi nkurikiye yagarutse ku vy'igipolisi kimaze kumenya muri ino ndwi rero ya mbere yo kwiyamamaza ibi vyo gukubitana vyatumye abanywanyi bashika kuri babiri bapfa cumi n'umunani barakomereka bo mu mugambwe sendedefde umwe n'uyu yapfiriye mu rumonge uwundi n'uyu yapfiriye mu ntega muri kirundo ku ruhande rw'abo muri senere nabo nyene hariho umunywanyi umwe wabo yanyurujwe muri nyabihanga ntara ya mwaro uwo mu ntara ya mwaro ni shaka habyarimana yatwara umugambwe senere ku mutumba mbogora muri komine nyabihanga amakuru ava mu muryango wiwe yamenywe n'ijwi rya amerika yemeza ko inyuma yo kuburwa irengero kuva kuwa mungu heze yatowe ikiziga ku ruzi ruvyironza hagati ya mwaro na gitega kuri uyu wa kabiri mu ndwi iheze Louis Maje aserukira Human Rights Watch muri Afurika yo hagati yari yabwiye ijwi rya Amerika amakenga afise kuri aya matora Au Burundi, depuis les années 90, les périodes électorales sont très sensibles.
mu Burundi ibihe vy'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politike ni ibintu Human Rights Watch twatohoje mu bihumbi bibiri na cumi no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu eka mbere no mu matora ya kamarampaka amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana ukwiyongera kw'amabi y'imbonerakure zongewe inguvu zikaba ziteguriye gukora amabi kubw'umugambwe CNDD-FDD imbonerakure ni igihome wishimikiza mu bihe vy'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshingamateka na leta icyifuzo ca human rights watch ni ugutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki Pour essayer d'éviter euh, ces violences euh, politiques.
naho kutihanganirana gukomeje kugahitana n'ubuzima bw'abantu perezida nkurunziza n'ubu abandanya kuremesha abarundi n'amakungu ko aya matora azoba meza kurusha yigeze kuba yose mu burundi eroje urikaneza ijwi rya amerika urakoze eroge kuri iyo nkuru
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda abarima imbuto mu kiyaya ca bugarama n'amasekiteri agikikije baridogera igihombo bategwa no kubura isoko umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yaduteguriye ibindi kuri iyi nkuru zizaguraga bitanu utagira ngo nuzi- dore ngaya magana abiri ngaya ngaya uyareba imbuto abo bahinzi bavuga ko batarimo kubonera abaguzi ziganjemo amacunga n'indimu izo zihingwa cyane mu kibaya cya bugarama n'imirenge n'igikikije ni ukuvuga gitambi muganza na gikunda mvura nubwo ku mwero wazo zari zisanzwe ziboneka ku bwinshi aba bahinzi bavuga ko imipaka igifunguye n'ingendo zicyoroshye gukorwa bataburaga abaguzi nk'ubu urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani abakongomani bazaga bakadutabara byakumvikana ko n'izimeze gute zose bika- bikarangira batuguriye yenda tukaba tutakunguka ibya kiranga ariko nibura tukabona irasi y'abantu bashobora kurarira noneho bigeze abakongomani nta nzira nibura twatabarwaga n'abajya ku gisenyi abajya ku gisenyi nabo bari kuza umwe umwe akaza yifitiye iryo beye yumva ashaka agatikamiza abacuruzi bikarangira twese duhagaze nk'uko tutabishaka muri ibi bihe inzira zitakiri nyabagendwa nka mbere kubera covid 19 mu isoko rya bugarama risanzwe rishorwamo izi mbuto umubare w'abacuruzi uraruta ku w'abakabaye babagurira ibi byatumye n'igiciro cy'izo mbuto kigwa hasi ku buryo abakora ubwo buhinzi n'abacuruza umusaruro bisanze mu gihombo gikabije urareba indimu twabuze abakiranuka uri ku imana none nk'iyibase mbere yaguraga gutu biragura gute yaguraga ibihumbi bitanu bitandatu none ubu iri kugura icyatanu n'igihumbi twahombye twa abahinzi banitahiye mbere nibura ibase yahagariraga mu bihumbi bitandatu birindwi none bari kuza baduha igihumbi cyatanu ubwo se koko ubwo ni ubucuruzi turiho ubu turahagaze gutya twabuze umuntu utugurira umufuko nyamufuko mwiza ni ibihumbi bibiri wa kiro jana ubu umukarasi wazanye akagatiba namuhaye ibihumbi bibiri nongeyeho igihumbi kuyo nari kuza ubu ntayanga dore imifuko iyi ni imifuko ibiri bampaye amafaranga ibihumbi bitatu icyatanu icyatanu icyo gihombo abahinzi n'abacuruzi b'imbuto bataka baravuga ko gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo mu miryango ku buryo batabona icyo bacyura mu ngo nk'ihaho bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona isoko abakongomani bacyo dukomoka twajyaga tugurisha none turi kugura tukirirwa twicaye mu isoko abana bari kurara inzara ntituri kurya mwadukorera ubuvugizi abakongomani nabo mukabaha udupfukamunwa bakaza bakadutabara hano muri iri soko ni ukuri turagowe twebwe turagowe ntibatubabarire badufungurire imipaka basi n'abakongomani bajye babaha udupfukamunwa nibura natwe turebe ko abana babaho twebwe turagowe inzara iratwishe pe icyifuzo cy'aba baturage cyo kuba harebwa uburyo abakiriya baturutse muri kongo bakwemererwa kuza ku isoko kiragoranye kuba cyashyirwa mu bikorwa mu gihe urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka rutemewe gusa inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zirabizeza ko zirimo gukorana n'urugaga rw'abikorera psf mu gushakisha amasoko imbere mu gihugu bwana kayumba efuremu ni umuyobozi w'akarere ka rusizi turimo turakorana na- n'urwego cyangwa se ubuyobozi bw'abikorera psf kugira ngo dufatanye eh, noneho uyu musaruro uba wagezwa i kigali kuko duhamya udashidikanya ko i kigali hari isoko rinini Eh, by'amahire noneho ubungubu noneho abantu bemerewe kuva mu rugo bakajya mu masoko guhaha tukaba twizera neza ko nitubasha kugeza i kigali eh, uzabona abakiriya kandi eh, eh, tukaba twizera neza rero ko muri ubwo bufatanye eh, twizera kuzabonamo igisubizo yaba abatuye mu kibaya cya bugarama ndetse no mu mirenge ihegereye igaragaramo ubuhinzi bwagutse bw'izo mbuto bavuga ko badahwema gusaba ko iki gice cyashyirwamo uruganda rwongerera agaciro umusaruro wabo ariko ibyo bikaba bitarakorwa icyakora inzego z'ubutegetsi zo zivuga ko zikiri mu biganiro bigamije gushyiraho urwo ruganda kugeza ubu hakaba hataraboneka umushoramari waruhashyira temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda turagushimiye temistoke radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni yongereje indwi zibiri ikiringo cy'itegeko riziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo yatangaje ko urugamba rwo kurwanya ikiza cy'umugera wa korona rutararangira yamara abanyagihugu banebaguye iyo ngingo nibyo dushikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu ignatius bahizi ari muri uganda mu bitekerezo by'abanyagihugu bakomeje kunyuza ku mbuga zitandukanye nko ku maradiyo amateleviziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uko abantu batanejejwe n'iby'umukuru w'igihugu yari yavuze ubwo yari ategerejwe gutangaza ko abantu bemererwa gusubira mu buzima busanzwe dore ko igihe cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda korona arimo guma mu rugo cyari cyarangiye You cannot refuse to sleep for the fear of dreaming a bad dream.
ati ntabwo kwanga kuryama kubera ko utinya kurota nabi no kubera iyo mpamvu dushingiye ku myiteguro myiza twatangira gufungura akazi buhoro buhoro twigengesera kugira ngo tutonona ibyiza tumaze kugeraho nko kuba twarashoboye kugabanya umubare w'abanduye iyo ndwara akaba dufite umubare mukeya cyane w'abanyagihugu n'abanyamahanga banduye muri iki gihe cyose mirongo itanu na batanu akaba barakize kandi akaba ari nta n'umwe wari wahitanwa n'iki cyorezo Related to the coronavirus.
mu bikorwa by'akazi byemerewe kongera gutangira harimo amaduka manini acuruza ibintu by'ibanze mu buzima amaduka y'ibikoresho by'ubwubatsi inganda zose ibigo by'ubwishingizi hamwe n'ababuranira abandi mu by'amategeko kubera ko izo serivisi zikenewe muri iyo mirimo ibi byongere ku bikorwa bitigeze bihagarara birimo akazi ka leta k'amashami amwe n'amwe inzego zishinzwe umutekano ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ibikorwa by'ubutabazi ariko imipaka yose yaba iyo ku mazi no ku butaka hamwe n'ibibuga by'indege byo biracyafunze nyamara ariko abanyagihugu babona ko ibi bidahagije kuko mu byemerewe gusubukurwa hariho ibitakora ibindi bigifunze nk'abafundi b'imodoka bemerewe gusubira ku kazi ariko amaduka acuruza ibyuma bishasha by'imodoka akaba atemerewe gufungura ikindi kitanejeje abantu ni uko utabemera ko imodoka z'abantu ubwabo zasubira ku muhanda hamwe n'izitwara abagenzi rero akaba bibaza ukuntu abemerewe gusubira ku kazi bazakageraho imodoka zitwara abagenzi batazemerewe gukora nyamara ariko nubwo ibi hari abo bibabaje hari n'abandi bababajwe n'icyo kurya cyonyine ibindi akaba atari ngombwa kuri ubu nubwo leta yatangije gahunda yo guha ibyo kurya abantu barenga kuri miliyoni ebyiri babarirwa mu batishoboye na cyane cyane mu mujyi wa kampala abenshi ntibirabageraho bamwe muri aba babaye cyane ni impunzi zimwe zitaranamenya neza niba zizabona kuri ibyo byo kurya leta irimo gutanga ku byerekeye imfungugwa ni ukuri impunzi zimerewe nabi nibyo leta ya uganda yaratanguye gutanga ibyo kurya ubwo hasigaye kumenya yuko twebwe nk'impunzi natwe turimo ibi ndabivuze kubera hariho aho batanguriye uko tumaze kuronka abidoga bavuga ko batashoboye kuronka ibyo kurya kubera gusa ari impunzi ugasanga no ku mu binyamakuru bavuga yuko yuko ibyo kurya ari ibyo abanyagihugu gusa yuko impunzi zitegerezwa kujya mu nkambi ariho ziteza kurongera ubufasha bwabyo ariko kuri iki nasanze ababivuga bose bategeza kuba nimba batabigira nka nkana kuyiyobagiza amateka y'igihugu cyangwa amateka araba impunzi ngaha muri uganda nasanze batazi yuko impunzi za kampala zigengwa n'amategeko itegeko ryo mu bihumbi bibiri na gatandatu ryerekeye impunzi mugabo nta shyirahamwe na rimwe y'aba opm y'aba uncr irigera ikura n'ijambo mu kanwa kugira ngo inahumurize impunzi babereke ingene bashobora kwibeshaho bashobora kwifata mu ntuze muri iyi minsi ikomeye hagati aho umubare w'abanduye covid cumi n'icyenda waraye wiyongeyeho abandi bantu umunani basanzwemo iyo ndwara kuri abo batandatu akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranya imipaka babiri nabo akaba ari abanyagihugu ubu umubare w'abanduye korona mu gihugu akaba uhagarariye kuri mirongo cyenda na barindwi kandi muri rusange abantu mirongo itanu na batanu akaba barakize iyo ndwara bakanasezererwa mu mavuriro abantu basaga gato ibihumbi mirongo itatu n'icyenda nibo bamaze gupimwa mu gihugu cyose kuva aho icyo cyorezo cyagiriye muri uganda mu kwezi kwa gatatu mu karere ka masindi ho ikigo cya polisi kirimo abapolisi basaga ijana hamwe n'imiryango yabo bose bashyizwe mu kato nyuma y'aho umwe mu bapolisi bo muri icyo kigo yasanganywe ubwo burwayi ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
inshuti mwese namwe bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu burundi byaratanguye iminsi yose ku wa mbere no ku wa kane ijwi rya amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bari kubahiganira icyo kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yifuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa ijwi rya amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko ari ndwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku iradiyo yanyu imigambi n'imigabo yabo namwe bakunzi bacu ico tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyifuzo muba mwifuza kubashikiriza turabashimiye
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye aha tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu alimas karara yadufashije kwegeranya ibi biganiro uwo bihagarariye ni etienne karekezi ni amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mwari kumwe na fideni ngabo turabashimye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika